muri radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi humvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda ni kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose naho kuri facebook x instagram na youtube ni viwe radiyo yacu kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi n'ikiganiro muri sanga uyu munsi turajya muri kenya kuva mu kwezi kwa gatanu urubyiruko rwo muri icyo gihugu rwatangiye ubukangurambaga bwo kurwanya itegeko ryongera imisoro iri tegeko ryateganyaga iyongerwa ry'imisoro isanzwe rikanashyiraho indi itari isanzwe dushobora kuza kubona umwanya wo kubigarukaho mu buryo burambuye muri iki kiganiro ariko ibi byakurikiwe n'imyigaragambyo y'urudaca yahitanye bamwe mu bayitabiriye ituma perezida william ruto akuraho iryo tegeko asesa guverinoma ariko n'ubu imyigaragambyo ntiracogora abayitegura barasaba ko william ruto yakwegura barashinja ibigo mpuzamahanga by'imari gufatanya n'abanyapolitike b'imbere mu gihugu gucuza abaturage no kunyereza ibya rubanda turagira tuti wowe urabivugaho iki ubona amaherezo y'iki kibazo ari ayahe ubona hakorwa iki ngo haboneke umutuzo urambye muri iki gihugu umutumirwa wacu kuri uyu mugoroba ni porofeseri paul kananura impuguke mu byerekeye politiki mpuzamahanga n'umutekano ari mu bufaransa porofeseri paul kananura ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze Geoffrey mutagomwa kuntumira mu kiganiro muri isanga nsuhuje abatwumva n'abandi batumirwa mwaba mufite kandi nizere ko tuza kugira ikiganiro cyiza
abatumirwa bandi dufite ni bwana bosco ku bwayo ariko ntabwo turi kumwe ari buze kubana natwe hagati mu kiganiro turaza kumuha ikaze nyuma ni umusesenguzi mu byerekeye ubukungu we ari i Nairobi muri kenya aho ruzingiye turaza rero kunyarukirayo ariko reka duhere kuri wowe porofeseri paul kananura kuki kenya igihugu kimwe mu byihagazeho muri afurika irimo guhura n'iki kibazo ni imisoro cyangwa hari ikindi kibazo tutabona
urubyiruko rwatangije imyigaragambyo karundura ya rukokoma ishobora gukokomera ubutegetsi bwa perezida ruto kubera ko hari icyo kibazo cy'imisoro iryo tegeko ryashyizeho imisoro ariko n'imbarutso kuko hari ibindi bibazo bikomeye kenya iri gucamo umuntu yavuga nka bitatu kuba perezida ruto ataratowe neza icya kabiri akaba ari ugutatira igihango cyamushyize ku butegetsi icya gatatu akaba ari we perezida wa mbere ubu wa kenya utavuye mu ndatwa zisanzwe ziyobora kenya bizana ikindi cya kane kivuga ko yagiye akora udukosa twa politiki tunyuranye kubera kutamenya imiziro n'imiziririzo yumvikanyweho yo kuyobora kenya ibyo bintu uko ari bine byaba bituma uyu munsi bamuhamagarira kwegura esa nk'udusobanurira neza icyo uvuga iyo uvuze ngo ntiyatowe neza eh, ngo yatatiye igihango muri izo ngingo uko ari enye uvuze eh, sa nk'uzi- nk'uzirambura gato
Eh, murakoze cyane icya mbere kuvuga ko atatowe neza ngira ngo mwibuka ko eh, amaze gutorwa yarushijeho amajwi make rayira odinga bari bahanganye mukeba we mu matora Eh, abarwanashyaka be uzi ko bagiye mu mihanda bavuga ko amatora yibwe nyuma bakagenda barwanya politike y'ubukungu yo yari yatanze mu matora ibyo bageze aho basa n'abashaka n'ababyumvikanaho ariko aba ari inzika ihari icya kabiri cyo gutatira igihango ni uko burya amatora yo muri kenya ntashingiye kuri demokarasi ashingiye ku bintu bitatu byumvikanwaho icya mbere hari ukumvikana kw'abakire bahitamo uwuzayobora kenya abo bakire akenshi bagizwe n'abahindi n'abakikuyu bafite ubukungu bwa mirongo inani ku ijana muri kenya icya kabiri ni ukumvikana kw'amoko kugira ngo ashyigikire umukandida ariko ibyo byose bikaba bishingiye ku bakikuyu eh, kuko ari bo benshi barenze mirongo itanu ku ijana muri kenya n'ubwo eh, abaka- eh, abaruwo barwaniye ibya kenya bahanganye n'abakikuyu ariko kugeza ubu bo batarayobora icya gatatu gi- bishingiraho kugira ngo umuntu ayobore kenya ni ruswa ituma abayobozi n'abakozi eh, basaranganya ubukungu bw'igihugu yenda bakaburyamo n'abaturage aha twakwibutsa ko raporo imaze gusohoka y'ingengo y'imari ya kenya no kuva uretse n'iby'imyenda eh, uriya mudamu uyobora irya raporo irya kirya kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza eh, ya- yasohoye raporo ivuga ko mirongo irindwi ku ijana ry'ingengo y'imari ya kenya igenda mu mishahara na ruswa urumva yuko ari byinshi cyane kuko mirongo itatu ku ijana nibyo bigenda mu bikorwa rusange no ku- no kwishyura imyenda ari nacyo kibazo cyatumye bongera imisoro
Mm.
ni iki- ikindi twakumva ni udukosa twabaye mu rwego rwa politiki ari natwo tugenda tubiba amasinde utuhe icya mbere ni ukwaka uburinzi umugore wa kenyatta ari nawe wa nyina eh, wa wa kenyatta umaze kuba perezida ndavuga kenyatta u- usa- wazanye demokarasi n'ubwisanzure eh, no kwikukira kwa kenya umugore we ibyo bintu eh, byababaje abakikuyu kandi aribo batumye ruto agera ku butegetsi icya kabiri ni ukuba yarohereje umugaba mukuru w'ingabo kugenzura mm, inyubako z'amashuri y'abana ya za pirimeri akabigiriramo impanuka zituma hapfiramo aba- aba- abasirikare icyenda bakomeye icya gatatu ni ugushyira umuryango we imbere icya kane ni ukurema akazu k'aba k'ubwo kavukamo bw'abakaranjine bigatuma atumvikana n'ubwoko bwatumye ayobora ari bwo bw'abakikuyu icya gatanu eh, gikomeye ni ukutumvikana na visi perezida we w'umukikuyu eh, ku buryo mu minsi ishize wumvise ko nawe eh, asa n'ugenda anyerera ku bantu ku- kuvuga ko eh, ruto atumva imitegekere y'igihugu ko ashobora no kugenda Mm, ariko yabanje Ikindi- kumuhagararaho ikindi cyaje twarangirizaho ni kiriya cyababaje n'abaturage ni ugukodesha indege ihenze cyane muri uriya rugendo yagiriye muri amerika n'ubwo rwavuyemo umusaruro kuri we ari byo byaviriyemo eh, no gukora iriya politiki yo kongera imisoro eh, cyane cyane ku modoka n'umugati muzi ko umugati ari wo wakuyeho Bashir wo muri sudani wari umaze imyaka mirongo itatu ayobora kandi we icyo gihe we byari ugukuraho inyongera leta yashyiragaho ku mugati naho hariya arimo arashyiraho umusoro ku mugati kandi umugati uribwa n'abantu bose buke- baba abakene n'abakire ibyo bintu rero byabaye imbara- imbarutso y'imyigaragambyo urukokoma yo ku- yo ku- yo gushaka kumu- kumwikiza no kumukuraho Mm, reka ndabona abantu batwandikiye ari benshi hano ku mbuga mpuzambaga turakomeza tunyarukire kuri ibyo bibazo n'ubwo busesenguzi ariko reka dufate n'akanya twakira ibibazo tujye muri kenya hari irasubiza van diodone ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane Mhm.
Eh, murakoze cyane kabisa ndabateze amatwi turabakurikiye gatanu kuri gatanu Eh, ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, njyewe igite- ikibazo- iyi gitekerezo natanga ko ntabwo ari ikibazo Mm.
Mm, ndi hano mu- ndi hano muri nairobi cyane cyane n'aho biri kubera Mm.
Ah, amaduka mbese urabona ko umutekano ntabwo wifashe neza abantu ibikorwa bi- bisa n'ibihagaze iyo byabaye ntabwo ibintu mbese ntabwo biri ku murongo noneho twumvise ko yanaba- yari yasubijeho ko abantu bo muri guverinoma bamwe yari yanabasubijeho Mm.
ariko nyine igiteye inkeke ni uko bakwicara bakumvikana bakumvikana na ruriya rubyiruko bakagerageza kumvikana bakareba se abana bakeneye iki kuko bi- biragaragara ko bafite imbaraga niba abantu bagenda bakinjira mu nteko ishinga amategeko bagasenya bakagera gute bakamenagura kandi abantu bishyize hamwe ntabwo urumva nta kintu cyabananira ni ukugenda bagaterura gusa bafite imbaraga nyinshi cyane rero aba bana bakwiriye kugenda bakumvikana bakagi- bakamenya ngo ni iki bashaka kuko urubyiruko rwinshi rudafite akazi nabyo biba biteje ikibazo cyane biba biteje ikibazo cyane bakareba bagakireba imirimo baka nka guverinoma mbese bakareba ikintu babakorera kuko bishobora gufasha imyigaragambyo yazarangira ubundi bagakomeza kuko urabona none se ubwo urabona nimba batamushyigikira urumva bazamuha indi manda kandi eh, urabona hara- hara- harasigaye igihe gitoya ni bibiri na makumyabiri na karindwi Iras- urabona bazayimuha yagakwiye rero kugira bakumvikana kugira wenda azabashe gukomezana icyo gitekerezo ngewe numva natanga murakoze cyane irasubiza van diodone urakoze cyane eh, aho ngaho i nairobi muri kenya ugira umunsi mwiza
eh murakoze cyane namwe Professor paul uramwumvise u- uyu mu- umunywanyi w'ijwi ry'amerika uri i nairobi muri kenya aravuga ati noneho ruto ya- yashubijeho na bamwe mu bagize guverinoma Eh, iyi myigaragambyo yari yamwokeje igitutu akuraho itegeko ryabaye imbarutso asesa na guverinoma none yatangiye kongera gushyiraho abantu kuki ibyo byose ntacyo bitanga
ntacyo bitanga kuko birya iryo tegeko ryabaye imbarutso y'imyigaragambyo ishingiye kuri biriya twavuze mbere ntasubiramo Mm.
eh, by'amakosa yagiye akorwa no gutatira igihango kandi iyo myigaragambyo itegurwa mu ibanga rikomeye eh, ariyo mpamvu umunywanyi w'ijwi rya amerika yavuze ko umuti- umutekano utifashe neza kubera iki kubera ko ruto yaje gushyiraho umuyobozi ushinzwe ubutasi eh, imbere mu gihugu udafite uburambe mu kazi anagezeyo yirukana abantu ruto atashakaga bafite uburambe mu kazi muri ibyo bintu byo gutara amakuru no gukurikirana iby'umutekano w'igihugu Eh, ari nayo mpamvu iyi myigaragambyo we yamutunguye kuko abayiteguye bariya bayobozi bariya bakire bariya bayobozi bandi b'abakikuyu mm, ntabwo yigeze abitahura kuko atari afite eh, raporo nziza z'uko umutekano uhagaze mu gihugu ibyo akaba ariyo mpamvu ubona ba ruriya rubyiruko rwidegembya rukagenda rukinjira mu nteko ishinga amategeko rugasenya rukajya mu biro by'umujyi wa nairobi bagasenya bagatwika bagakora ibyo bashaka kuko bafite ingufu zirenze n'iz'ubutegetsi eh, bubarwanya Eh, cyane cyane mu- mwibajije yuko umuyobozi eh, umuyobozi wa polisi umuyobozi mukuru wa polisi ya- yareguye eh, uwamusimbuye by'agateganyo hari ibyemezo yari yafashe mwabonye ko abacamanza babikuyeho eh, nawe gukuraho eh, leta cyane cyane harimo n'umuminisitiri ushinzwe umutekano n'ushinzwe ingabo urumva ko umutekano yawushyize ku isoko yaba uw'imbere mu gihugu n'uwo hanze ari nayo mpamvu yagerageje kubasubizaho kugira ngo agarure icyo kintu cy'abashobora ku- kumufasha gucungera uwo mutekano no kumufasha eh, mu gutanga amabwiriza muri urwo rwego urumva hari ayo makosa menshi yo kutaba mu ndatwa eh, burya bitera ikibazo cyane mu rwego rwo kuyobora igihugu Mm.
ari nayo mpamvu urubyiruko ruri kuvuga ati agomba kugenda kandi ndabona amaherezo ye atari meza cyane keretse ntashobora kugira imana kumvikana n'abo bantu akagaruka mu gihango akongera no kuganira nabo kugira ngo bacubize urwo rubyiruko nk'uko aribo barushyize mu muhanda ubwo wenda icyo turaza kukigarukaho tureba icyakorwa ndabona n'urukiko rukuru ejo rwaratanze itegeko rikuraho ibyari byashyizweho na polisi umunsi ubanziriza uwo wo kuvuga ngo bakureho biri imyigaragambyo urukiko ruvuga yuko ari ukubangamira uburenganzira bwo kwishyira hamwe bisa nk'aho itegeko riri ku ruhande rw'urubyiruko reka twakire yaho alberto ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
ok murakoze cyane byemerereye ngaha muri marawi ego je igitekerezo cyanjye ku byo mbona bimaze iminsi biba muri kenya biboneka ko abategetsi bamwe hamwe cyane mu bucamanza mu bucamanza biraboneka ko bo barazi akamaro k'umunyagihugu nacyo gituma ubona bagenda bafata imyanzuro yorohereza n'igihugu nayo mu gipolisi bo biboneka ko bashaka gukoresha ingufu ariko ntabwo byari byiza ko igipolisi cyokoresha ingufu rero icyo mbona ni uko ahubwo muri kenya biboneka yuko liberite ihari kandi ku banyagihugu ni ibintu byiza cyane rwose kuko umunyagihugu biba bikenewe ko asohora ikintu yiyumvira akireka kumugumamo kuko umuntu yigumijemo ikintu mu nyuma gisohora ikindi kintu kibi ariko iyo yagishyize ahagaragara urakibona ikintu yashyize ahagaragara ugaheza ukagikorerako
urakoze cyane yaho alberto aho ngaho muri marawi ugira umunsi mwiza
cyane murakoze dusubire kwa porofeseri paul kananura wagize uti imyigaragambyo bayikorera mu ibanga rikomeye ariko mu by'ukuri ibintu babivugira mu ruhame kuko bajya hariya kuri za sipesi kuri egisi bagakora ibiganiro bakanenga leta ku mugaragaro bigasa nk'aho mu by'ukuri ntacyo bahishe
ndavuze ko itegurwa mu ibanga rikomeye yateguwe mu ibanga rikomeye mbere y'uko iba uravuga mbere mbere y'ibyabaye kabiri abayitegura babikora muri mu ibanga rikomeye ibivugwa nyine n'ibiza gukorwa kugira ngo abantu bose babijyemo ntibivuga yuko aribo babitegura mu yandi magambo ibyo twumva bivugirwa ku mbuga mpuzambaga ntaho bihuriye n'ibiba byateguwe mbere
ntaho biba bihuriye kuko biriya ni ibyo bita ibibwirwa rubanda ni ibibwirwa abaturage kugira ngo bose biyumvemo bakore iyo myigaragambyo karundura ishobora kuba yakuraho ubwo butegetsi kuko bo ntabwo bari muri iyo mishyikirano yashyizeho perezida ruto ntabwo bari muri icyo gihango yahanye n'uburyo n'abo bayobora kenya cyane cyane abo bita leta y'ukuzimu mu gifaransa no mu cyongereza
hari ukuntu wabikomojeho uvuga za ngingo eshatu z'abayobora abakire amoko na ruswa turaza kubisubiraho mu kanya ariko twakire rudashyanya charles ikaze mu kiganiro muri sanga
ndakoze cyane ndabumva ijwi rya amerika
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo uherereye mu rwanda mu murenge wa intara y'amajyaruguru akarere ni musanze icyo mbona kuri iriya myigaragambyo uko niyumve icyifuzo cy'abo ayobora kuko n'ubundi ku gusimbara ku butegetsi atumvikana n'abayobora perezida ko byaganisha igihugu mu kaga kuruta ko yakumva abayobora akajya nabo inama
ariko yarabumvise charles none se bamusabye bamusabye gukuraho itegeko ry'imisoro arikuraho bamusaba gukuraho abategetsi bamwe abakuraho akuraho ndetse ibiro bimwe na bimwe yagabanya amafaranga yagendaga urumva se atabumva
yarabumvise ku ruhande rumwe igisigaye nabumve noneho atanga imihoho ubundi niyongera kubona ari ngombwa ko yasubira ku butegetsi yahasubira ariko gutsimbarara n'ubundi agasuraho bariya akarekeraho abandi cyangwa se nawe akagumaho kandi wenda babona ko ikibazo ari we tekereza ko icyo kintu kitagaragara neza nta n'ubwo cyabageza ku ntego kugeza ubu ngubu abaturage babona ko ikibazo ari ruto kuko bashobora gutekereza ko harimo impaka ya disitatire hamwe nabo yarafatanyije nabo niyo mpamvu bamusaba twegura naho urebye ikibazo urubyiruko rwigaragambyaga n'abandi babikoraga ntabwo bari bafitanye ikibazo n'abandi bagize guverinoma ahubwo wasangaga akenshi bibasira buke kurusha abandi
urakoze cyane rudashanya charles ugire umunsi mwiza
yego yego murakoze
porofeseri paul kananura igitekerezo cya charles rudashyanya mwakivugaho iki
nyine rudasanya aravuga ibintu byiza by'uko abantu abayobozi bagombye kumva abaturage bakumva abayoborwa bakaba banakita ku bibazo byabo ariko muri iki kibazo cya kenya buriya dufite insigamigani nziza twasigiwe n'umwami rudahigwa avuga ngo aho kwica gitera wakica ikibimutera buriya abigaragambya nk'uko imbarutso yabaye itegeko rishyiraho imisoro ihanitse cyane cyane ku bikenerwa bya buri wese ntabwo ari cyo gitera imyigaragambyo muri rusange ikibitera ni kirya twavuze yenda uwo munywanyi w'ijwi rya amerika azi cyangwa se adasobanukiwe neza ni kirya cy'igihango twavuze cyo kuyobora kenya ni turya dukosa twa politike twagiye dukorwa kubera ko ruto atava mu ndatwa ni ni ibyo byose bibitera ibyo byose rero nibyo agomba gukemura imbere yo gukemura ibyo bibazo by'imisoro yashyizeho cyangwa banamufashije gushyiraho kugira ngo bimutembagaze
urakoze reka twakire ndayishimiye merikiyade
ndayishimiye merikiyade ndabumva yego komeza ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo si kindi urabona ibibazo dufite mu karere ka afurika y'uburasirazuba ni uko abantu iyo bamaze gushaka uburongozi baca bibazwa yuko abanyagihugu bashyizeho bafite igifasha bari kuvuga cyangwa igitekerezo kuko iyo bariko barasaba amajwi turayabambwa bamaze kuhagera bakabyibagirwa nibyo mbona byashikiye perezida wa kenya yagombye gukora atabanje kugisha inama abaturage kandi ubundi aribo bamushyizweho rero urabona izi mvururu nta yindi solisiyo n'imwe atari uko ategereza kubanza kumviriza abanyagihugu bose kugira ngo naho yapfutse guverinoma yose yamufashije kumuta mu ntuze ariko bari ku ruhande bari baramuraba rero nibaza ko yokoranya intuza akumvira abanyagihugu bose agashyiraho bashyizeho kugira ngo izi mvururu zihagarare
urakoze cyane ndayishimiye merikiyade
yego
Profeseri paul kananura guverinoma ya kenya iherutse bamwe muri guverinoma ya kenya baherutse gushinja ikigo ford foundation cya hano muri amerika gushyigikira iriya myigaragambyo ariko ejo nimugoroba bamwe mu mpuguke zo muri kenya bari ku mbuga mpuzambaga bashinja ibigo mpuzamahanga by'imari eh, harimo na imf gutanya no abanyakenya gufatanya n'abanyapolitiki b'imbere mu gihugu bagacuza abaturage no kunyereza ibya rubanda ninde ufite ukuri muri abo bombi
bose bafite kandi nta n'ukuri bafite kuko ibyo bintu byo gucuza rubanda barabifatanije byaba n'ibyo bigega byaba n'abo banyakenya kuko ibyo bigo biba bibahaye ububasha n'amafaranga yo kunyereza ntibayanyereze ntibyaba ni ukuvuga ko bombi bafatanije ari ababivuga n'abashinjwa bafatanije kuba bashyira abaturage mu muhanda kubera politiki mbi bahuriyeho yo gucuza rubanda no kudaharanira inyungu z'igihugu buriya ntabwo yashyizeho imisoro kubera ko agomba kuyishyiraho nk'uko twabivuze ingengo y'imari mirongo irindwi ku ijana y'ingengo y'imari igenda mu mishahara no muri ruswa mirongo itatu ku ijana niyo igenda mu bikorwa rusange byo kuzamura ubukungu bw'igihugu imibereho myiza y'abaturage no kwishyura imyenda ikibazo rero ubukenya ifite n'ibindi bihugu bya afurika ifite imyenda imaze kuyigera mu ijosi ni nk'uko umuntu yaba ari kugenda mu mazi ageze mu mugezi utemba noneho eh, amazi akaba amugeze mu ijosi urumva ko nta rindi garuriro uretse gutembana n'ayo mazi niho kenya igeze niho ibihugu byinshi bya afurika bigeze kuko byagiye bifata amadeni bigenda biyapfusha ubusa ku buryo ubu ngubu basigaye abantu baka ideni kugira ngo bishyure inyungu z'ideni ukagira ama- ideni ritagize akamaro wanyereje ukaza kugira ideni watse kugira ngo wishyure za nyungu ukagira amadeni abiri uzakomeza kwishyura kenya rero igeze ahantu nta kindi cyayikuramo uretse kuvuga nk'igihugu kuko nta ntawuteza cyamunara igihugu bakavuga bati ubu turahombye ntidushobora gukomeza kwishyura cyangwa ariko ibyo byatuma kenya itagira ijambo kandi ari igihugu gikomeye muri afurika eh, mu bukungu kiri ku mwanya wa gatandatu wa karindwi cya- cyangwa uwa munani uwa cyenda mu bukungu mu bihugu bya afurika urumva byaba ari ishyano rya politiki icya kabiri eh, ni ukongera imisoro hari ibyo abaturage badashaka icya gatatu ni ukureba uko bakumvikana n'abo babahaye amadeni bagasa n'ababorohereza mu kwishyura noneho bakareba n'uko bashyiraho politike y'ubukungu idashingiye ku mwihariko wa bamwe idashingiye kuri ruswa yo kugira ngo bagabane ibyiza by'igihugu ari abantu bake abenshi babibureho bakagira politike y'igihugu isaranganijwe na bose yazatuma ubukungu buzamukira rimwe cyane cyane ko bose babashe gusaranganya ubukungu bw'igihugu babasha eh, kujya mu mirimo iciriritse y'ubucuruzi gucuruza bakabasha no kuba bagura ibyo bikazamura abantu bose bakazamukira rimwe noneho iyo politike nziza y'ubukungu yi- yi- busaranganijwe ikazatuma haba no kwiyongera k'ubukungu bwatuma bahangana n'ibyo bibazo bafite byo kwishyura imisoro Mm, ugize uti iri mu myanya iri mu bihugu bifite imyanya ya mbere mu bukungu ku mugabane wa afurika niba biyibaho iri mu myanya ya mbere ubwo ibyo hagati n'iby'inyuma ho bimeze bite byacurike ni ukuvuga ko ibirimo kuba muri kenya bishoboka cyane cyangwa bitegerejwe n'ahandi muri afurika
Eh, birategerejwe cyane kuko eh, hari ibihugu nka bitatu cyangwa bine ubu bitagihemba abakozi neza urumva kenya iracyahemba abakozi igihe kizata- ita- i- i- iza- itazabasha kubahemba izaba yegereye ibyo bihugu Eh, hari ibihugu inzego z'ubuzima inzego z'amashuri zidakora neza burya ibyo abayobozi bavuga baba babeshya abaturage abaturage babayeho nabi baricwa n'inzara baragira bate kandi abayobozi basesagura ahubwo uzabona n'abaturage mu bihugu byinshi bya afurika n'iby'icyo kigo cyavuze ko bagi- hagiye kuba imyigaragambyo muri afurika yenda ibyo bigo nabyo birashaka kubigiramo uruhare kugira ngo bongere kuba akaduruvayo muri afurika babone uko bongera kwifatira abayobozi bacu cyane cyane n'ubundi ko babafashe ku bwanwa ubwo barashaka noneho kubafata mu ijosi Profeseri Paul Kananura hari ikiganiro nakurikiye nimugoroba nanone cy'aba bantu bo mu- ku- mu mu rubyiruko bategura iyi myigaragambyo hazamo umwe mu bantu ah, bakora audit cyangwa se ibintu byo kugenzura agaragaza imibare ifatika ibarirwa muri za miliyari z'amadolari yaburiwe irengero kandi nta kintu kigaragaza kigaragara yakoze ese niba tuvuge habayeho eh, biriya wise eh, kumvikana ku- kubuta- ku- n'indatwa kujya muri kuganira na ba bakire eh, ikibazo cy'amoko na ruswa iyi nyanja y'iki kibazo cyamaze kugaragara ko hari uburyo abategetsi bafata amafaranga nk'ariya bagujije akaburirwa irengero yamwambutse ite iki kibazo cyamaze kujya ku gasi urubyiruko rwakimenye na rubanda rwamaze kumenya ko ariyo mikorere
ibyo bintu biraza kurusha ari nayo mpamvu urubyiruko ruri gushaka impinduka impinduka muri politike n'impinduka mu bukungu kugira ngo ubukungu bw'igihugu eh, busaranganywe n'abaturage bose Eh, cyane cyane ayo mafaranga yaburiwe irengero hakaba n'ikindi kibazo cy'abaminisitiri batari bafite ubushobozi bashyizweho eh, cyane cyane nka minisitiri w'ubuhinzi ngira ngo ngo yafashe yatumije ibintu by'ifumbire ni sinzi niba babivuze muri icyo kiganiro kuko njye ntacyo numvise ifumbire aho kugira ngo aba- aba- abanyakenya bose abahinzi bayifashe bayiguze aho ku- kugira ngo ibongerere umusaruro ahubwo ituma ibihingwa byabo byuma ubu bikaba biri gutera inzara muri kenya urumva i- i- ayo mafaranga ni menshi cyane kandi noneho yagabanije ubukungu bwa kenya bushingiye ku buhinzi bushingiye ku bantu benshi Eh, nk'uko twavuze nyine u- imwe mu nkingi zishingiye ku kuyobora kenya harimo ruswa ariko kunyereza amamiliyadi y'am- amamiliyaride y'amadolari eh, biteye isoni biteye agahinda biteye no kwibaza niba abantu baharanira inyungu z'igihugu cyangwa baharanira inyungu z'inda zabo Eh, kuba ushobora kugira politiki y'ubuhinzi eh, ituma abantu batera bazi ko bari bateye intoryi bagasarura intobo zidafite icyo bibamariye sinzi niba iyo politiki yaba ari nziza noneho uzanye amafumbire aho kugira ngo yongere atubure umusaruro w'abahinzi ahubwo akabumishiriza ibiribwa ika- ika- akabumishiriza imyaka ntibagire icyo basarura ntibagire ibiribwa urumva ubu bateye ubukene ibyo byose rero urumva nicyo kibazo kiri kugenda kimunga kenya n'ubuyobozi kuva kera ubu ngubu bikaba bituritse urubyiruko eh, ruri kuri murandasi urubyiruko rufite eh, rudafite ya mitekerereze ya kera yo yo ku bwami cyangwa se yo ku bukoroni ubu ngubu rukaba ruvuga ruti turabyanze turabyanze turashaka abayobozi bashoboye turashaka abayobozi baharanira inyungu z'igihugu utabishoboye nagende kuko nitwe twamushyizeho tugomba kumwiruka
Mm. Eh, ubutegetsi bwa perezida biden hano muri kenya buheruka kurebana akana ko mu jisho n'ubwa perezida ruto ndetse yita kenya umufatanyabikorwa wa otan Eh, ibiri muri kenya bivuze iki kuri politiki mpuzamahanga ya amerika muri iki gihe ese baba barahubutse gushaka gukorana na ruto no kumuha icyubahiro dore ko banamwicaje mu ntebe ya perezida biden
No, amerika ireba inyungu Mm.
imbere y'ibindi byose inyungu bari bafite muri kenya bashobora kuyikomeza na ruto cyangwa nta na ruto uhari kuko kenya ni igihugu gifite ubukungu bwifashije kenya ni igihugu gikora ku nyanja y'abahindi Eh, kenya ni igihugu kiri muri afurika y'uburasirazuba bagira ngo aricyo bagira leading hit bakigire igihugu gisa n'ikiyobora ibindi mu karere bashobora kubikorana na ruto cyangwa n'undi uzaza ibyo bintu ahubwo byo kuba umufatanyabikorwa eh, wihariye wo mu rwego rwo hejuru eh, w'ikigo cy'i burayi gishinzwe gutabarana eh, mu rwego rw'umutekano nabyo biri mu barakaje mu byarakaje abanyakenya bamwe na bamwe bariya bo twita abatsimbaraye kuri afurika yenda nabyo bakaba bari- basa n'ababiziza ruto ariko ibyo ngibyo nkeka ko n'undi uzazaho ashobora kubikomeza kuko kenya ishobora kubigiramo inyungu zindi eh, nk'igihugu ariko afurika ntabwo ibifitemo inyungu n'akarere k'iburasirazuba ntikabifitemo inyungu ahubwo bishobora uburyo bwo kubajegeza no kubazengereza cyangwa kubabyinisha umuzungu ariko amerika nk'uko navuze yireba inyungu zayo ngira ngo wabonye itangazo yari ayisohoye ni nk'aho iri kwiyama ruto cyangwa iri kubona ko yagiye ikaba idashaka gutembagarana nawe muri uwo mugambi yavuze ko abantu bamaze gupfa mirongo itanu ari benshi bagomba kureka uburenganzira bw'imyigaragambyo bukaba yewe ko na ambasade y'amerika muri kenya itazakomeza gukorana n'ubutegetsi mu rwego rwo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi ko amerika itazabishyigikira kugira ngo wabonye ko yatangiye gusa n'iyimwitaza kugira ngo agende wenyine ubundi nibiba ngombwa bo inyungu zabo bazaziganire n'abandi
profeseri paul karanurangu ushimire cyane reka noneho nyemerera twambuke tujye muri kenya aho dufite bwana bosco ku bwayo ni umusesenguzi mu bijyanye n'ubukungu bwana ku bwayo uratwumva neza
ego ndabumva
twagira ngo uduhe ishusho y'ukuntu ibintu bimeze muri kenya ikibazo gihagaze gite kugeza kuri uyu munota
reka mbanze ndamutse abitabiriye ikiganiro bagenzanje turi kumwe muri studio yongere ndamutse n'abariko baratwumviriza bose ndabahaye mwiriwe nk'uko uhejeje kubibaza ku bijyanye n'uko ubu byifashe aha muri iki gihugu twari dusanzwe muri iyi minsi twari twagiye ku ni ukuvuga ku nko kuri orere y'aba bantu urwaruka twari tumaze kumenyera yuko buri wa kabiri n'uwa kane ibikorwa ni nk'aho biba byahagaze mu gisagara cya nayirobi eka no mu bindi bisagara by'iki gihugu mugabo ejo uko byabaye ku wa kane urangiye i nayirobi ntibyakunze ko imyigaragambyo iba nk'uko uwo rwaruka rwari rwayiteguye uno munsi abantu babyukiye ku mirimo yabo gisagara abantu bariko barahita ibikorwa biriko birakorwa uko bisanzwe ubu ubuzima busa nk'aho abantu basubiye ku bikorwa uko byari bisanzwe kubera iki imyigaragambyo itabashije kuba nk'uko yari yateguwe ku munsi w'ejo
mu byo twakurikiye murabona uriya uhagarariye igipolisi cya kenya yatanze imihoho hari uwahise aba arahagaze muri icyo kibanza yafashe ingingo ko imyigaragambyo ibujijwe mu gisagara cya nayirobi n'ahegeranye naho avuga ko yamaze ubundi imyigaragambyo bwa uburenganzira abanyakenya bahabwa n'ibwirizwa shingiro ariko ko uko imyigaragambyo byagiye bibonekana ko yagiye iba ko yahinduye isura ibamwo ubusuma ubwicanyi no kwangiriza ibintu ibicuruzwa by'abantu ati rero bafashe ingingo ko nta myigaragambyo irekuriwe gushika ku itariki bazongera kumenyesha
ariko urukiko rwakuyeho icyo cyemezo ruvuga ko gufata icyo cyemezo ari ukubangamira uburenganzira bwo kwishyira hamwe bw'abanyakenya
nibyo ugiye kuraba ngaha muri kenya uko izo no bita retuwa puvuware urabye ku bya nyakuri demokarasi muri iki gihugu ni nk'aho ifite urwego ruboneka ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri afurika bageze ko ubutungane hano burigenga bwafashe iyo ngingo bwayihagaritse ubwo ingingo uwo ahagarariye igipolisi yari yafashe ariko iba yamaze gukorwa kugira icyo ikoze kuko ejo ku wa kane iyo myigaragambyo uko bayitegura rwaruka rwategekanye yuko ruhurira aho bita uhuru paka hari ikibanza kinini cyagutse bakahurira bakavuga ko bashaka gushika ku miliyoni zitanu noneho nibagera mu miliyoni zitanu bace bahavaho bagana baja ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hanyuma baruhuka uko bamweguye urumva yuko uwo wa kane intumbero bari bafise iryo tegeko naho ryagiye kwamaganwa ryamaganwe ryamaze kugira icyo ryakoze kuko niko ntibyakunze niba ari uko bimeze rero ni ukuvuga ko perezida william ruto atangiye gutsinda intambara y'iyi myigaragambyo bishobora kurangira iburijwemo burundu
ugiye kuraba uko biriko biragenda ntawuzi ko urugwaruka ruzoshobora kumusumvya inguvu ngo rubandanye rugere ku cyo rwifuza eh, kuko noneho ubu mu kanya ugiye kuraba gaheze umukuru w'igihugu aheje gushikiriza ijambo ah, ah, ah, igihugu yasubiye gushyiraho ba bashikiranganji yaraherutse gufuta yashyizeho leta kandi muri iyo leta ibyo amaze kubona ni uko o, uhagarariye eh, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano yasubije koho uwahahora uhagarariye ibisanzwe birimwo iby'igisirikare nawe nyene yasubijeho wa wundi bivuga ko ugiye kuraba kandi noneho na ya finance bill batanguye ariyo ya- yabaye nyirabayazana eh, usomye neza amategeko ah, y'iki gihugu ibwirizwa shingiro biboneka yuko atawo kwemeza ijana ku ijana yuko ririya bwirizwa n'ubundi ryasheshwe koko eh, kuko hari ingingo yo mu mu ibwirizwa shingiro ivuga yuko rimaze iminsi cumi n'ine ritarasubirwamwo ko rihinduka itegeko nayo minsi cumi n'ine imaze kurangira ntawuzi ikigiye kuzokorwa ubu ubwo rero urugwaruka ugiye kuraba rwogo nagwo ibyo ruvuga ruradadaje ruvuga ruti ruto ategerezwa kugenda baruvuze ati mbega niyagenda bica bigenda gute bo bakavuga ati mbega twebwe atwikira kazoza akatwikira abacu ko atawamubaje ati bica bigenda gute ati ubwo rero uko bica bigenda ntimubitubaze ati bizobazwa byamaze gushika kandi waraba urugwaruka ntirugira kugeza ubu ntibaramenya abaruhagarariye ntibaramenya indongozi zabo wagenda kuraba mu ruhande rwa opozisiyo hano rayira agira ati nyabunani bashyira ibiganiro imbere ati abantu bazi baganira uko igihugu cyotwagwa n'ibyohinduka ariko nabo bakavuga nti ntidushobora kuganira eh, na leta nkoramaraso na leta isahura bagahakana ati ntidushobora kuganira nabo ubwo rero urumva yuko ntawe ubona yuko urugwaruka ruzohabura rutsinda leta kandi ntaho u- uravye igihe batangura bagashika mu nama nshingamateka ku muri bagirirwa amahirwe yo kubandanya hari aho bari kugera ariko ubu naho bimaze kuboneka ko leta nayo imaze kubitegura amaze kubahenda mu nzira nyinshi abereka ko finance bire bagwanya ayikuye abereka ko leta ayihinduye ariko ugiye kuraba ku bya nyakuri nta kintu kigaragara eh, cyahindutse hari ikintu nashimye uyu u- turi kumwe mu kiganiro yari yashikirije yavuze neza ko amerika iraba inyungu zayo egume iraba inyungu zayo kandi ishobora kuzishika ko na ruto atahari ariko ugiye kuraba naho bariko bariyamiriza ivyo ariko arakora vyo ku uh, kwica no gukoresha inguvu muri iyi myigaragambyo biboneka yuko hari ingufu afise ziva hanze zimushigikiye kandi aruka ruvuga ruti kane kolonialisme ati ali- agira ati ni puppet wa amerika bakavuga yuko ahubwo ari naco bamugwaniriza ariko nawe ugiye kuraba ashobora kuba afise inguvu eh, zirengereye uko bibaza uko benshi babibona kandi uko ubibona biboneka yuko urugwaruka atahandi rufise ruzomuhanira ngo rushobore kumuhana uko gu- rubyifuza kiretse kurorera rukamuhanira mu kazi gutora iyi manda yiwe ndabona ko ku neza cyangwa ku nabi ashobora kuyibandanya
bosco ku bwayo ati perezida william ruto agarukanye inguvu porofeseri paul kananura
Eh, ngira ngo bwana ku yaduhaye ishusho nziza uko imyigaragambyo yifashe eh, muri iyi minsi ishize cyane cyane kuri uyu wa kabiri n'uwa kane aho uh, umukuru wa polisi w- w'agateganyo yari yayibujije ariko ubucamanza bwa kenya kuko bwigenga bukaba bwarayikuyeho bwarakuyeho ibyo byemezo yari yafashe ni ukuvuga ko eh, ni ukureba mu cyumweru gitaha niba imyigaragambyo izongera kugarukana ubukana cyangwa se uku kubura ubukana eh, kuba yoroheje isa n'iri kugenda ita ingufu bizakomeza nibwo umuntu ashobora kuvuga ko ruto yaba atangiye kubyikuramo cyane cyane ko ubwo yaba atangiye gusa n'u- n'uwumva ko igihango yagiranye cyo kuyobora kenya agomba kucyubahiriza Eh, ariko yanatubwiye buriya ku bwayo ikintu gikomeye yuko ah, aba- abayobozi bamwe ba kenya ndavuga abavuga rikijyana nka rayira odinga yavuze ati hagomba kuba kuganira urubyiruko rukavuga ruti ntabwo twaganira n'ubutegetsi bwica bwiba eh, cyangwa se budaharanira inyungu rusange ubu ngubu busa no guharanira inyungu zabambatse ibihugu ntabwo ariyo mpamvu bataganira ahubwo ni uko ibyo yavuze ko badafite indongozi badafite ababahagarariye ruriya rubyiruko biravuga bimwe twatangiriyeho yuko imyigaragambyo yateguwe n'abandi bantu bakayishoramo urubyiruko niyo mpamvu rudafite indongozi rudafite ababahagarariye bashobora kujya kuganira na na leta ya ruto ariko ibyo nibiba ngombwa bazashakamo ababahagarariye baganire nabo nibamara kumvikana na ruto ko agiye gucisha make akubahiriza igihango cyo kuyobora kenya n'uburyo bwo kuyiyobora bwumvikanyweho n'indatwa
bosco ku bwayo wavuze ko ibintu bisa nk'ibigenda bisubira inyuma ibyo ruriya rubyiruko cyangwa se urwaruka rwari rwemerewe baragenda leta iragenda ibyisubiza ndetse n'uburenganzira bwo kwigaragambya baragenda babubaka imwe mu ntwaro zikomeye cyane uru rubyiruko rurimo gukoresha ni imbuga mpuzambaga ni interineti nibwo buryo bavugana nibwo buryo bateguramo ibintu urabona ari ikintu gishoboka ko ubutegetsi bwo muri kenya bushobora gufunga interineti biramutse bibaye ngombwa nk'uko byigeze biba mu bihugu bitandukanye bakaba babikora ntibigire ingaruka mbi ku gihugu bikarushaho kuba bibi
imbere ko nishyura kuri iki kibazo kijyanye cyo kugura interinete reka mbanze mvuge kuri iki mugenzanzu yari avuze kijyanye no kuba urwaruka rutagira uburongozi ubwa mbere icyo cyari ikigwanisho gikomeye kubera ko tumenyere ko muri iki gihugu iyo habonetse abantu bari kurwanya leta biboneka bashyira ibiganiro imbere bakicara bakagira bakaramukanya bikaba birangiye bakagira ibyo bagabura nyine noneho umunyagihugu akaguma muri bya bibazo byiwe mugabo ababaye indongozi baganiriye bikarangira ariko ubu uko biriko biragenda burya uwavuze yuko uko urugamba ruba rurerure ariko runaniza abarurwana ntiyabeshye ubu ruriya rwaruka indongozi zabo zitajya ahabona zitagaragara hari benshi bariko baragerageza kuguyitirira guhiga ko boganira mu gihande cyabo ugiye kuraba opozisiyo igomba kuvuga nk'uko umengo nibo iserukira irabavugira kugira ngo bikunde iganire mu ruhande rwabo ariko sinzi ko kumbure bizokunda ariko uko bimeze muraza abanyapolitike muri afurika ibyo bakora byose bakoresha amayeri amayeri y'amafaranga bashobora kuzoronka abo biyegereza bakitwa ko baserukiye urwo rwaruka hanyuma ku mbuga wari ubajije bagize iminsi ariho bakorera barakorera cyane cyane ku rubuga rwa twita ubu twita egisi aho bita muri sipeyisi niho bakorera cyane niho bakorera amanama naho nyine kubera uyu mwanya umaze kuba hamaze nuvuga ko hamaze naho nko gutegwa hamaze kwinjirirwa urabona iyo bari ngaha ku rubuga bari mu myiyamamazo muri izi demonsitiresheni zabo barahinduye basaba bashyiramo izindi nsoresore ziba zishyigikiye leta zikajya ziza zangiriza ibintu zonona noneho imyigaragambyo ikaca ihinduka iyo igira ishusho mbi yuko atawoyishyigikira no kuri izo mbuga niko ubu byabaye ugiye kuba iyo bafite inama hahita hitaba izindi nsoresore abandi ko kuri sipeyisi uwo ari we wese arinjira noneho nabo bagatangura guterera ibyiyumviro ahubwo bavuga ati ibi bintu dukwiye kuganira berekana guca intege abandi ugasanga iyi nama bayitanguye iciriye hagati ihereye hagati ubwo bivuga yuko amayeri yabo bari bafise menshi amaze gutangura kumenyekana ukaca usanga baca nabo bayakoresha bivuga yuko kiretse nibasubira inyuma gatoyi bakongera guhiga izindi nguvu n'ubundi bumenyi bokoresha nayo kuri interineti ndabona ko leta ya hano ntizoyifunga ahubwo nayo izoyikoresha imbuga bakorera ko nabo bazozikoresha bakoresheje n'uburyo bw'amafaranga hanyuma kuyifunga bishobora kudakunda kubera kimwe twavuga ko inzego muri iki gihugu zigenga bashobora kwifuza kubikora ariko bikanka mbere kuva binatanguye leta ya ruta yasabye yuko izi mbuga duhagarika nk'uko byakozwe mu bindi bihugu ariko urwego ruzihagarariye rurabyanka ruravuga ko bidashoboka rero ku buryo nibaza yuko ubu ntibazobihagarika ahubwo bazobikoresha nabo babigwanye babirimwo
porofeseri kananura ku bwayo ati inzego muri kenya zirigenga aho kuyifunga nabo bajyaho bagakoreraho intambara turabona nk'aho kenya iri mu kaga ariko hari n'ababona ko iki nk'ibi bintu byabaye hari ikimenyetso cyerekana urugero rwiza rwa demokarasi kenya igezeho kutanigana abaturage ijambo porofeseri kananura
ni urugero rwiza cyane ahubwo twashimira urubyiruko rwa kenya ruharanira inyungu z'igihugu cyabo bagombye no kubera urugero urundi rubyiruko rw'afurika rwaba urwo baturanye n'urwo hirya mu burengerazuba bwa afurika n'amajyepfo ya afurika n'amajyaruguru rwo kwanga imiyoborere mibi no kunyereza umutungo w'igihugu bikenesha abaturage icyo kintu rwose cyumvikane neza icya kabiri umuntu ntiyabura gushima ubucamanza cyangwa ubutabera bwigenga bwa kenya kandi buharanira inyungu za rubanda ko rwerekanye ko ruhagaze ku banyagihugu mu burenganzira bwabo kandi ko ari rwo rwego n'ubundi abacamanza baca urubanza mu izina rya rubanda ibyo rero ntibemeye yuko bakoreshwa nabo ngo bakoreshwe n'ubutegetsi babe baniga rubanda rubaha ububasha bwo kuba bari muri izo nzego no guca imanza mu izina ryabo icyo kintu nacyo ni ikintu cyiza cyane cyerekana muri urwo rwego rw'igihugu gifite demokarasi rw'igihugu gifite ubwisanzure bw'igihugu inzego zose zikora akazi kazo nta rundi rwego ruzisopanirije cyangwa ngo ruzivugiremo ibyo byagombye kubera urugero abandi bacamanza ba afurika rwagombye kubera urugero abandi bayobozi ba afurika kugira ngo bareke abaturage bahumeke bakore ibyo bagomba gukora kandi bakorerwe ibigomba kubakorerwa banashobore kugenzura abayobozi babahagarariye kuko ni nabo babashyizeho byaba na ngombwa bakabakubaho nta mvururu nta rwaserera iteye
tujye ku murongo wa telefone twihuta twakire teofile mugabo gakuzu ikaze mu kiganiro muri sanga unyarutse ikibazo cyangwa igitekerezo
ndabashimiye kandi reka nzutse abateguye iki kiganiro ni cyiza cyane gifite icyigisho kabisa ndabashimiye bakoze kandi namwe ndabashimiye kuba mwemeye yuko noneho tugira icyo tuvuga ko ubu njyewe nk'umunyafurika igitekerezo mfite cyo kwa bariya niba ari rwo rwaruka twibacu tuvuga rubyiruko jenese nabashimira gukora icyo kintu kandi bakagikomeza kandi bakashyiramo imbaraga impamvu iterambere itumye mbivuga gutyo niyi ubu twamaze gutotezwa n'abayobozi ba afurika benshi basigaye bakorera ku nyungu z'abanyaburayi aho kwita ku nyungu z'abanyafurika icyo kintu kiratubangamiye natwe aha muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ntitubangamiye nicyo kibazo dufite cyane donke igihe perezida cyangwa umuyobozi runaka y'igihugu adashoboye guharanira inyungu z'igihugu za afurika akita ku z'uburayi ni byiza ko abo twita nyine ba kompatiriyote bagomba kumukuraho nta kintu na kimwe aba ashoboye urakoze ngaba numva nagira ngo nshabeho ko bari aba jenese ruha rubyiruko rwashyiramo ingufu abanyepolitike bakunze igihugu bagafasha batitaye ku bwo kuvuga ngo iki n'iki kirahinduka gutya bamukureho kuko ndacamariye igihugu urakoze cyane teofile gakuzu ugira umunsi mwiza aho muri congo
yego nawe murakoze ndabashimiye bwana ku bwayo dusoza aba bantu bo mu rubyiruko barashinja rayila odinga kuba nubwo yiyita umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi nawe afite uruhare mu byatumye bajya ku muhanda
urugwaruka ugiye kuraba nk'uko rwivuga ruvuga ko nta bwoko rwegamiye nta mugambwe rwegamiye nta rorigiyo nta eka nta dini nta kintu na kimwe ruhuriye ko keretse ko ruhuriye ko arwaruka rwifuza kazoza keza kabo n'igihugu bakavuga yuko kazoza kabo n'ubukungu bw'iki gihugu byishwe n'abarongoye iki gihugu uyu munsi abakirongoye ndetse na rayira arimo mu bagiye bagira ijambo muri iki gihugu bavuga yuko hagera ko leta iri bukore ikakiganira na rayira ubu bavuga ko nawe nyine batamugomba hari n'ikintu baherutse gusinyira hamwe n'ubutegetsi bari baranse gusinya ukumure rutashobora kuba yabikoze mu ntumbero yo kugira ngo arabe ko byocureha ariko bahise bavuga ati abo tugomba ko bajyana batsembagarira rimwe ubu na ruto na rayira noneho n'aho ari muri opozisiyo urugwaruka ntirumwemera
porofeseri paul mu munota umwe dusoza ikiganiro ibyo muri kenya biragana he umuti ni uwuhe
reka dushimire urubyiruko rwo muri kenya tukangurira n'urundi rubyiruko rwo muri afurika gushyira imbere imitekerereze ikunda kandi ishishikariza abanyapolitiki gukunda igihugu gukunda imiyoborere myiza yita ku mibereho myiza rusange y'abaturage n'ibikorwa biteza imbere ubukungu bw'igihugu kandi busangiwe tugarutse rero muri kenya buriya gushyiraho gusubizaho leta muri kenya cyane cyane abashinzwe minisiteri z'umutekano w'imbere mu gihugu n'uw'ingabo bishobora kugarura ituze kuko ruto yaba yemeye kubahiriza igihango cyo kuyobora kenya cyagiyeho kuva kera yari yashatse gusa n'ubukigizayo cyangwa gushwanyuza ahubwo akaba ari we byari bigiye gushwanyuza nubwo bitararangira inzika iracyari ndende agomba rero kugaruka ku mahame yo kuyobora kenya n'amahame yo kuyobora neza cyane cyane yitaza iryo nyereza ry'umutungo riteye agahinda yitaza ruswa ituma iguma mu bantu bake biharira ubukungu bw'igihugu noneho akagerageza gushyiraho politike nziza isaranganya ubukungu bw'igihugu abanyakenya bose porofeseri paul kananura reka ngushimire cyane umwanya uhaye ikiganiro muri sanga
murakoze cyane namwe kuba mwantumiye muri iki kiganiro cyabaye cyiza bwana mutagomwa bwana bosco ku bwayo nawe reka ngushimire ko wabonetse muri iki kiganiro
ndabashimiye nanjye cyane mwakoze kandi kudutumira tugasanga ikiganiro namwe nshimiye namwe mwese inshuti z'ikiganiro murisanga kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
Rhythm. You're moving through same time. Brother, don't feel